turashimye ko muzindutse murumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse gute nshuti bakunzi bacu mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri kigali na fm mirongo icenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi ikaze mu makuru yo muri kino gitondo mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na diana ninahazwe abanyeshuri bo muri kaminuza y'uburundi bavuga ko babangamiwe n'ubuzima buzimvye hano tuba muri kampesi nko benzi nyinshi bariko baraduza ari nk'iyo bari nka mirongo itanu ubu ziriko ziraja nko kwijana biraduhanga nyene irengarenga twaragura irengarenga za desa tukazifungura turi batanu mugabo ubu n'iz'igihumbi ntizikwira ibi bihe tubayemwo muri kaminuza ntabwo biduhumuriza aba ni bamwe mu banyeshuri bo muri kaminuza yegukira igihugu c'uburundi mu y'uburundi kandi uno munsi nairobi ku murwa mukuru wa kenya haratangura inkino za elite cumi na gatandatu zita zitanga uburenganzira bwo kwitabira ihiganwa rya bal umurwi w'urunani uhagarariye uburundi wemeza ko uhagaze neza turabigaruka ko aha muri amerika naho ni umunsi w'akaruhuko uno munsi bahimbaza thanksgiving umunsi wo gushimira imana imiryango irahura ikishima turagaruka kuri uno mugenzo mu kanya musangwa ikaze amakuru yacu reka tuyahere ku yagezeho irya nino ku isi israel yabwiye sentare mpuzamakungu mpanavyaha cpi cour penal international ko izokunguruza ku mitahe yasohoye ku guhagarika umushikiranganji wa mbere wayo benjamin netanyahu na yoav galant yahoze ari umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi muri ico gihugu ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu fidel niyongabo ibiro vy'umushikiranganji wa mbere wa israel benjamin netanyahu vyavuze ko vyasavye iyo sentare kuba irabangiye ku vyerekeye gushira mu ngiro imitahe yasohoye umushikiranganji wa mbere wa israel benjamin netanyahu yatangaje ko lindsey graham umusenateri w'umurepublikani wo muri amerika yamuciriye ku mayange ku ngingo zitari nke ariko ashikiriza muri kongere ya amerika zofatirwa sentare mpuzamakungu mpanavyaha y'iraye n'ibindi bihugu vyokorana nayo sentare mpuzamakungu mpanavyaha ku munsi wa kane w'indwi irangiye yarasohoye imitahe yo guhagarika benjamin netanyahu na yoav galan yahoze ari umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi hamwe n'umutegetsi w'umugwi hamas ibrahim al masri uyu azwi kandi ku izina rya mohamed deyif iyo sentare yabagirije ko bakoze ibyaha vyo mu ntambara n'ibyaha vy'agahomeramunwa mu ngwano iriko iba mu ntara ya gaza fidel niyonga urakoze tukivuga ku vya israel ico gihugu n'umugwi wa hezbollah vyaraye bitanguye gushira mu ngiro amasezerano atanga agahengwe k'intambara fidel turacari kumwe
abategetsi ba leta zunze ubumwe za amerika n'ubufaransa batangaje ko aya masezerano ahagaritse intambara hagati y'izo mpande zibiri ashobora kuzotuma haba akandi gahengwe mu ntara ya gaza igisirikare ca israel cagabishije abanyagihugu bo muri libani kikabasaba kuguma kure y'ibisagara bito bito n'imihana nk'uko cari cabategetse kuhava leta zunze ubumwe za amerika n'ubufaransa vyaragize uruhara rukomeye mu gufasha gushika ku masezerano yo guhagarika ingwano hagati ya israel n'umugwi hezbollah mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri perezida wa amerika joe biden yavuze ko amasezerano yo guhagarika ingwano hagati ya israel n'umugwi hezbollah ari intambwe ikomeye cyane mu mugambi wo guhagarika ubwicanyi n'uruhagarara mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi yatangaje ko iran n'imigwi bikorana hezbollah muri libani na hamas mu ntara ya gaza vyatakaje vyinshi cyane mu ngwano na israel imaze ikiringo kirenga umwaka biden yavuze ko amasezerano yapfunditswe mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri agenewe guhagarika intambara ku buryo ntabanduka umushikiranganji wa mbere wa israel benjamin netanyahu yatangaje ko niyo umugwi hezbollah wasubira gukora ibitero ku gihugu ciwe canke ugasubira kurondera ibindi bigwanisho israel izoca isubira gukora ibitero buno nyene mu bibanza abagwanyi b'uwo mugwi bakoreramwo muri libani
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'amakuru y'ijya nino ku isi muganga fosta ndugilili umutanzaniya yari yaratorewe kuyobora ishami rya onu ryita amagara y'abantu ku isi oms mu mpfunyapfunyo ku mugabane wa afurika yaraye yitavye imana azize uburwayi butaramenyekana yasandabiye mu gihugu c'ubuhindi fidel arabandanya ino nkuru umukuru w'inama nshingamateka ya tanzania turia axon yavuze ko imigambi yo gushingura ikiziga ca faustine ndugulile iriko irategekanywa yamarandi yavuze indwara yahitanye ubuzima bwa ndugulile dr faustine ndugulile yari yatowe kuba umuyobozi w'ishirahamwe oms ku mugabane wa afurika mu kwezi k'umunani k'uyu mwaka byari bitegekanijwe ko atangura amabanga yiwe mashasha mu kwezi kwa kabiri k'umwaka utaha w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu yosubiriye dr matsidizo moweti yaranguye ayo mabanga mu biringo bibiri mu ijambo ryo kwemera amabanga yiwe mashasha dr faustin ndugurire yari yatangaje ko azokora ibishoboka byose kugira ashire imbere amagara no kubaho neza kw'abanyagihugu bo ku mugabane wa afurika dr ndugurire yari afise imyaka mirongo itanu n'itanu yarabaye umushingamateka n'icegera c'umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu muri tanzania hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi n'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri yarabaye kandi umushikiranganji ajejwe gutangaza amakuru perezida wa tanzania samia suruhu hassan mu butumwa ku rubuga x yerekanye umubabaro ku rupfu rwa dr faustin ndugurire ni mu gihe umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe wems tedros adanom Gebreze- gebreyesus mu butumwa ku rubuga x yatangaje ko yaguye mu gahungwe kandi ababajwe n'urupfu rwiwe
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda aya makuru hirya nino ku isi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram facebook na x ni voa radiyo yacu mu kanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya afurika amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini vya afurika tuyahera ku y'uburundi ubuzima buzimvye muri ico gihugu bubangamiye abanyeshure bo muri kaminuza yegukira uburundi bamwe mu bigisha bo muri kaminuza y'uburundi bavuga ko bafise ikibazo gikomeye kuko bigisha abana bashonje abanyeshure bagasaba leta ko yogarukana uburaro kuri bose inkuru yateguwe n'ijwi rya amerika murayisomerwa na thierry ndayishimiye i kigali mu rwanda Bamwe mu banyeshuri bo muri kaminuza y'Uburundi bakose amazu ku mutumba wa Kavumu wo muri zone Muyira ya komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura bavuganye n'isoko ryacu bavuga ko agafashanyo ngurane k'amafaranga baronswa katagishoboye kubabeshaho kubera izimba ry'ibifungurwa ku masoko hamwe n'uburaro.
hano tuba muri kampesi nk'ubu inzu nyinshi bariko baraduza ari nk'iyo bari nka mirongo itanu ubu ziriko ziraja nko ku ijana biraduhanga nyene irengarenga twaragura irengarenga za desa tukazifungura turi batanu mugabo ubu n'iz'igihumbi ntizikwira ibi bihe tubayemwo abo muri kaminuza ntabwo biduhumuriza ntibitworohera nk'uko tubizi neza mu ntango vyari vyoroshe umupware yari yorohewe ariko mu nyuma vyagiye birahindagurika haragira yaho ubuzima bw'umupware buzimba Abo banyeshuri bavuga ko bagerageza kwiyungunganya kugira ngo bashobore kuronka ibyo bafungura. Bamwe bavuga ko basahirizwa n'ibyo mu ndimiro barungikirwa n'ababyeyi babo, abandi bagakora akazi ko kurarira igihe c'ijoro. Ernest Manirakoze ni umwe muri abo ari mu mwaka wa kane, avuga ko yatanguye kwiyungunganya ageze mu mwaka wa kabiri.
tugishitse ino nko mu wa mbere kubera umuntu aba yifitiye duhera aba yamanukanye ubuzima ntibuba buragorana mugabo kubera ushitse mu wa kabiri twebuse barayitebana rero bakayiduha haciye nk'amezi atatu umuntu yashonje yarushe kandi baduha kantite ntoyi y'amafaranga maze kuyibona ca ndiyungunganya ca ndaraba yuko nokora ako kazi k'ijoro kugira ngo ndonke ukuntu mbaho ubu ibintu bigorana cane cane nk'ibura ry'igitoro iryo riratuma umuntu bimugora kubaho kubera uca usanga ivyo kurya baca babiduza amabere Ubu buzima abanyeshuri babayemwo bufise ingaruka mbi igihe bari mu ishure gukurikirana ivyigwa. Joseph Ndayisaba ni umwigisha muri kaminuza akaba n'umuhinga mu bijanye n'inyigisho.
urashaka kubona mu ishuri umwana aje ukamwigisha isaha imwe ukaja ubona atanguye gusinzira kandi agasinzira ari umwe urabona ni batatu ni bane ni batanu ufise abanyeshuri mirongo ibiri na bangahe hasinziriye bane ba- ugakubita ku meza bakikangura mugabo basubira gusinzira kubera iki barara batariye ibikwiye mu gitondo baza batanyoye icayi ubona n'ibi vyerekeye vy'amabisi bakaza n'amaguru bakamara isaha n'inusu mu nzira urumva ashitse mu ishuri aca agira ibibazo turabibona ni ibintu bigaragara Uyu muhinga mu bijanye n'inyigisho avuga kuko gusinzira kw'abanyeshure igihe c'ivyigwa bitanguye kuboneka inyuma yaho leta ishinze itegeko nimero ijana akarongo cumi n'umunani ku itariki ya mbere ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ritunganya gushasha ibijanye n'agafashanyo gahabwa abanyeshure bo muri kaminuza y'Uburundi. Ico gihe ubushikiranganji bw'indero hamwe n'ubushikiranganji bw'ikigega ca leta bwaciye busohora itegeko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani rivuga ko hagiye gutangwa agafashanyo ngurane k'amafaranga ibihumbi mirongo itandatu kira kwezi ku munyeshuri atangura kaminuza kugira ngo yimenye uburaro no gufungura ariko muri kino gihe Claver Nijimbere arongoye igisata c'ubuyobozi bukuru bujeje ubuhinga n'ubushakashatsi mu bushikiranganje bw'indero avuga ko ako gafashanyo gaherutse kongerwa gushika ku mafaranga ibihumbi ijana kubera ubuzima buzimvye murumva ko hari akarusho siko byahora ibyo bihindutse muri uwo mwaka mu bisanzwe leta rero ikiragira kigoro kugira ngo abana bige bafunguye bige bafise umutima mu nda hama bace n'ubwenge kuko ega nkuko babivuga hakora mu nda muri kaminuza rero naho nyene byagenze gutyo barabadugirije kaga preburse nivyo ntawuvuga ngo karakwiye kuko ubuzima burazimvye biraboneka mugabo leta irabiyumvira ko nico gituma iguma ifata ingingo zishoboka kugira ngo bashobore kwiga batekanye nubwo ako gafashanyo ngurane kongerewe uyu munyeshuri wewe abona ko atacahindutse akanasaba leta kugarukana uburaro nubwo bavuga ngo barakongeye mu gihe ibintu navyo vyagumye biduga bitigeze bikoroka ubuzima buguma buri hahandi nyene harava ko kantu gatoyi ariko umuntu aca bibamwo uko nyene kumbure mugabo turizera ko impinduka izohaba abanyeshure bakaba mu bigo vya kaminuza bagagaburirwa na leta bakaronka ibintu vyose bishobora kubafasha mu vyo baba bakeneye umwigisha joseph ndayisaba abona ko leta yoshiramwo inguvu mu gukemura ikibazo co gufungura ku banyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi mu gukorana n'abikorera ivyabo raba n'ukuntu bakubaka bagaha amaparasera abantu bakubaka uburiro abanyeshuri baja gufungura ku mahera make bimwe ni hafi y'amakambusi ivyo rero n'ibibazo kenshi na kenshi ngira ngo dusamarako ariko bituma abana batamenya bayogo ari benshi twe tubigisha tubase mw'ishuri turayo mu itangazo ishirahamwe orikome ryishinze kurwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatunga ya leta ryandikiye abamenyeshamakuru kuri uyu wa gatatu yarerekanye ko ibiciro vy'ivyankenerwa vyaduze bidasanzwe ku masoko hafi igice c'ibidandazwa vy'ivyankenerwa bishika kuri mirongo itatu na bine biri muri iryo tangazo ibiciro vyigwije ko kabiri n'akarenga kuva mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka gushika muri uku kwezi kwa cumi na kumwe Thierry ndayishimiye urakoze tukivuga ku vy'amakuru y'u Burundi guhera no musi kwa kane i Nairobi muri Kenya haraza kubera imikino ya nyuma y'amajonjora yiswe Elite 16 muri division y'iburasirazuba amakipe umunani agabanije mu mirwi ibiri niyo azohiganwa abiri ya mbere muri buri murwi azoca abona itike yo kuzokina imikino ya Basketball Africa League mu mikino y'amatsinda bita conference ekipe Urunani Basketball Club niyo ihagarariye uburundi i nairobi iri mu murwi urimwo kandi na city oils yo muri uganda matelo magique yo muri zambia na fosk basketball yo muri sudani y'epfo mu kiganiro nagiranye n'umwe mu bamenyereza b'urunani elvis hakizimana azwi ku izina rya gafyisi yavuze ko intambwe ekipe y'urunani igeze ko bayishima cyane navuga yuko intambwe tugeze ko ni intambwe ishimishije urabye aho twatanguriye kuva tukiri mu burundi turondana no kwalifikasiyo twegereza tugatwara igikombe cyo mu burundi hama tugaca no muri road to bl muri tanzania tukabyifatamo neza gushyika muri eri sixitini urumva ni urugendo tukiriko dutwara muri bara turabye imiteguro tugenda turakora turabye inyungu zigenda ziragenza twagiye turakina turabe ko gushika uno munsi umuguru umeze neza turashima aho tugeze turashima abakinnyi dufise abo twari dushaka baramaze gushika abo twari twaramfashije bari ngaha turi kumwe imikino murimwo i nairobi muri kenya ni imikino uwo gitahura ayitahure gute niyo izobaha itike yo kwinjira muri bare canke yego yego urumva n'amapeneti atandukanye hariho ya iyo rotobare hama gacaba eli sixitini eli sixitini rero niyo turimo ni imigwi myinshi iyo migwi yose isaba yuko umugwana kugira ngo muronke ibibanza byo kujya muri bare nk'iyi nze turimo iwacu yo muri division east bizosaba ko havamo ekipe zibiri hama nk'uwa gatatu niyigenza neza arashobora kuzo nubwo ko ari kumuroba azoronka icyo bita wadi card ishobora kumutuma nawe nyirabandanya muri bare rero bare uko tutitangura hazacaho amakonferanse ibihugu barabivuze harimo u rwanda mu maroc nuko bimeze no kuvuga ngaha ahanyu ubwiye rero muri bare iganwa nyaryo rero urumva ko atari ikintu gisanzwe ni imigwi iri ngaha anyishwa umunani hategerezwa kuvamo ibiri wabaye wa gatatu urashobora kurogwa bigenze bivanye n'ingendo zoba wigenjeje ubu mukava i nairobi mumaze kugira ico bitse bakabaroba mugashika ku rundi rwego rushimishije igikurikira gica kibicahe muca mubandanya amahiganwa mu burundi bica bigenda gute kukurikiranirana kuri vya basiketi kiriya cyo kuroba navuze ni yokawu uh, habaye wa gatatu uko bivuze izo world kandi baziha mbere twasiyeri wigejeje neza mba ni 16 iri mu mici ibiri hariho umuci wa uh, division est na division west uba mu gihe nk'uwa gatatu muri division est igenje neza gusumba wa gatatu muri division west nazo ko uwo muri division est niwe cabandanya rero twebwe ico dukora tubonera kuba wa gatatu ahubwo tuje kuba ba mbere wa mbere cyangwa wa kabiri uyu baca bakarifie d'office muri uh, bare abaza bakarifie bavuye ngaha ubuza batanga ihiganwa nyizina rya bare abakinnyi muri ko murakinisha uno munsi mu runani ni abarundi gusa canke harimwo abanyamahanga mwikoze ko kugira ngo uh, baze gusahiriza uko rigana ritunganijwe umugwi uh, wose uzana abakinnyi abana ku itari national b'abenegihugu indwi hama ugaca uzana n'abandi banyamahanga uh, batanu rero uno munsi twebwe dufise abarundi indwi tukagira n'abanyamahanga batanu turasuye abasenegale na batatu turafise umunyamerika umwe n'uwundi munyafurika y'epfo mu sud africa mba ni batanu
ekipe ya mbere yo mu burundi yakinye mu makina y'amatsinda ya bale yavuye muri ayo mahiganwa akora kutubahiriza amategeko yo muri bale kuko yanse kwambara imwe mu myambaro yari yanditse ko visit rwanda mukaramuka mutsindiye kuzokina iyo mikino uh, ya bale muriteguriye kubahiriza ayo masezerano hari ibiganiro vyabaye imbere y'uko muyajamo kugira ngo twumve ko ico kibazo kitazosubira kwaduka nk'ivyashikiye kuri dinamo ivyashitse kuri dinamo ni ibintu bidaturyoheye nk'umuntu wakunda basiketi kandi ayikurikiranira hafi ibintu bitaturyoheye cyane kubera abonye umengo bisubije inyuma basiketi bishobora gutuma n'igihugu cyacu gifatirwa ibihano na fiba mugabo nyuma yaho twagiye turabona ibintu byinshi ibyandiko bya fiba yandikira federasiyo y'iwacu hama n'uwurongoye urongoye fiba muri afurika arashika mu gihugu aragira imibonano n'abatwara basketball mu burundi aragira imibonano n'abo hejuru ngo baserukira minisiteri leta baragira icyo bashyitseko tukizera yuko ivyo biganiro biba byashyitse ku kintu gishimishije gishobora gutuma tubandanya ntihasubire kuba intambamyi ntihasubire kuba ikibazo kirera bijya nibizere yuko uko tuba turatera imbere uko tugenda turegera imbere muri ino higanwa hazoshika muri bare dushobora kubandanya mu gihe twatsinda twashobora kubandanya dukina nta kibazo na kimwe duhuye nacyo ntibaza yuko byaba byaratorewe inyishu baba barabiganira bo hejuru kugira ngo dusubire kubwira gushirwa n'ibyo bibazo elvis hakizimana benshi bakuzi ku izina rya gafisi umwe mu bamenyereza w'umurwi uh, urunani mu gihugu c'u burundi tubashimire cyane kuri kano kanya muhaye ijwi rya amerika tunabipfuriza amahigwe masa muri uru rugendo ruriko rubatuma mwegera amahiganwa ya bar mwakoze cyane murakoze nawe kuduha kano kanya ko gushobora gushikiriza ibijyanye n'ihiganwa ibyo turimo hama tukizeza abarundi b'iwacu yuko tuzogerageza kwifata neza kugira ngo dutere iteka igihugu dutere iteka aho bose badushyigikiye abari mu burundi n'abari mu mahanga turazi yuko abarundi aho bari benshi badushyigikiye tugaragaza kugira ingufu zose kugira ngo dushike muri iryo higanwa rya bare ijwi rya amerika amakuru yacu tuyabandanirize mu rwanda neza na neza mu karere ka nyabihu kari mu burengerazuba bw'ico gihugu ako karere kari muri kamwe kakivugwamo ibitigiri vyinshi vy'abana bagwingiye bamwe mu bagabo baba mu murenge wa rambura batahuye ko iki kibazo kiraba abavyeyi bose basaba bagenzi babo kudatererana abapfasoni babo mu migambi yitaho imikurire y'abana eric bagira ubusa yateguye inkuru ikurikira
muzi ko twarebeye hamwe uburere budahutaza umwana madamu doroteya mutoni ni umuhuzabikorwa w'ingo mbonezamikurire zo mu murenge wa rambura mu karere ka nyabihu mu burengerazuba bw'u rwanda mu ruhame arasaba kwibukiranya n'ababyeyi bo muri iki cyaro ku masomo bahabwa ajyanye no kwita ku mikurire y'abana tubasura mu mudugudu wa nama akagari ka nyundo twasanze bageze ku isomo ryo kuboha ibikinisho bitandukanye mu mugambi wo gukangura ubwonko bw'abana bato ni kimwe mu bice bigize umushinga usaid igikuriro kuri bose uterwa inkunga na leta zunze ubumwe za amerika bamwe mu babyeyi baragaragaza akamaro k'izi nyigisho
uyu ukora umwana igikinisho bimuha ubwenge bigatuma akanguka noneho ubwo uwo mwana uri gukora imodoka arahita abona ko nawe afite imodoka byiza cyane yego mama saba dukwiye kwikorera umwana ibikinisho bishobora gutuma yavumbura n'ibindi akaba yakora n'ibindi bikinisho akabyivumburira kuri mutoni wita ku matsinda y'ababyeyi bakangura ubwonko bw'abana babo yabwiye ijwi rya amerika kuri bimwe mu bikinisho bibandaho n'akamaro kabyo dukora imodoka mu tujerekani dukora indege mu ducupa mwabonye ukuntu twa- tujya tuyigurutsa ababyeyi bazanye ibiki- ibikoresho biboneka aho dutuye bakorera abana babo ibikinisho ariko bafite intego yo gukangura ubwonko bw'umwana yo kuzamura ibyishimo by'umwana yo kuzamura umubano mwiza n'umwana ni gahunda twasanze bakorera mu rugo rw'uwitwa emmanuel niyinkunda ariko witegereje ushobora gukeka ko ari gahunda yahariwe abagore kuruta abagabo niyinkunda yadusobanuriye impamvu ababyeyi b'abagabo ah, ntabwo bakunda kubyitabira cyane ariko nk'iyo twa- iyo bapimye abana nyine dufite igikoni cy'umudugudu hari igihe usanga nk'umupapa yaharikeje umwana we akaba ari umwizana kugira ngo arebe ko umwana we ari kugenda akura ariko ubona re- bakiri bakeya jean marie nduwayezu na marie chantal murebwayire babyaranye umwana kugeza ubu ufite imyaka umunani ntarabasha kuvuga nyuma yo gusura uyu muryango umushinga usaid igikuriro kuri bose by'umwihariko wawugiriye inama yo kwifatanya n'abandi mu ngo mbonezamikurire nubwo umwana wabo atarabasha kuvuga wishimira ko yabashije kujya mu ruhame ku bijyanye n'abana bafite ubumuga eh, turi hamwe mwatubwiye ko tugomba kujya twitabira nyine twari twariheje tuvuga ko tutajya aho abandi bari twarahageraga ngo dore uko kimeze ko kirakirimarima mbese bigatuma ducika intege cyane ariko mumajije kutuganiriza twahise tubona ko natwe tutagomba guhezwa mu muryango nyarwanda frank muhwezi umuyobozi mukuru wungirije w'umushinga usaid igikuriro kuri bose avuga ko iyi gahunda yo gukangura ubwonko ari ingenzi ku bana bakiri bato abana bava hariya cya mbere baba bafite uburere baba bafite ubuzima bwiza ndetse n'ikindi cyagaragaye ni uko umwana uciye mu bigo mbo- mbonezamikurire no gusoma no kwandika biramworohera iyo agitangira uyu muyobozi abona kandi ko uko iminsi igenda ishira basanga no ku bwitabire bw'abagabo muri gahunda zita ku bana bugenda burushaho guhinduka uganiriye n'ababyeyi bashishikarizwa kwita ku mikurire y'abana babo bayigereranije n'ubuzima babayemo mbere y'uyu mushinga bakubwira ko babona itandukaniro rifatika uyu ni niy'inkunda w'imyaka mirongo itanu n'umuturanyi we nyiransabimana w'imyaka mirongo ine n'itanu ntabwo byabagaho bitubibonye ubu twarahombye cyane hari ibintu byinshi tuba twaragiye tuvumbura none rero niyo mpamvu natwe tugomba kubishyiramo imbaraga nyinshi zishoboka zose kugira ngo dutoze abana bacu nawo uyu mugambi ukurikije ibyo turi kubona buno umwana w'ubu ngubu atandukanye n'umwana w'igihe cyacu umushinga usaid igikuriro kuri bose umaze imyaka itatu utangiye ukazarangira mu bihumbi bibiri na makumyabiri na gatandatu ushyirwa mu bikorwa n'imiryango itandukanye irimo catholic relief service crs ni umushinga wibanda ku mikurire mu minsi igihumbi ku bana bari munsi y'imyaka itanu usaid igikuriro kuri bose ukorera mu turere icumi two hirya no hino mu rwanda washyizeho ingo mbonezamikurire zisaga ijana na mirongo irindwi imibare y'umuryango catholic relief services ifatanije n'ikigega cya amerika cyita ku iterambere mpuzamahanga usaid igaragaza ko bafite abanyarwanda barenga miliyoni ebyiri mu miryango isaga magana ane bitaho mu bibazo by'igwingira ingengo y'imari y'umushinga wose mu bikorwa bitandukanye irangana na miliyoni mirongo ine n'eshanu z'amadolari mu myaka itanu ni ukuvuga habarirwa muri miliyari mirongo itandatu mu manyarwanda usaid yashyizemo miliyoni mirongo itatu n'umunani n'ibice birindwi naho indi miryango irimo crs ishyira umushinga mu bikorwa yishatsemo miliyoni eshanu n'ibice birindwi z'amadolari imibare iheruka y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare cy'u rwanda igaragaza ko mu bihumbi bibiri na makumyabiri habarurwaga abana bagera kuri mirongo itatu na batatu ku ijana bagwingiye muri nyabihu babarura mirongo itatu na batanu ku ijana bagwingiye intego ni ukuzagera mu bihumbi bibiri na mirongo itatu babarura cumi na batanu ku ijana bagwingiye mu gihugu hose ahwagira ijwi rya amerika nyabihu mu burengerazuba bw'u rwanda ijwi rya amerika turacabandanya n'amakuru yacu muri leta zunze ubumwe za amerika perezida yatowe donald trump ariko arubaka leta yiwe muri iki gihe cy'inzibacuhu imbere y'uko atangura gutegeka amerika hazuba ari ku itariki ya mirongo ibiri y'ukwa mbere kuza yahisemwo uwitwa peter hegs ku mwanya ukomeye w'umushikiranganji w'ingabo z'igihugu uyu ni umuntu ki thomas kamirindi abazi neza ibya politiki bemeza ko pete hexeth ari umwe mu nkoramutima za trump afite imyaka mirongo ine n'ine y'amavuko yabaye umusirikare kuva mu bihumbi bibiri na gatatu kugera mu bihumbi bibiri na cumi na kane yarwanye muri iraq no muri afghanistan yavuye ku rugerero afite ipeti rya major ubu ari mu nkeragutabara kuva mu bihumbi bibiri na cumi na kane yari umunyamakuru kuri televiziyo ya mbere irebwa cyane muri leta zunze ubumwe za amerika yitwa fox news yasezeye kuri aka kazi perezida trump amaze kumuhitamo icyemezo cya trump cyatunguye cyane abazi ibya gisirikare bavuga ko hexeth adafite ubunararibonye kuko atigeze akora mu nzego z'ubuyobozi za guverinoma kandi atigeze mu buzima bwe ayobora urwego runini kandi igisirikare cya amerika kiraremereye cyane mark montgomery yahoze ari umusirikare mukuru mu ngabo za amerika zirwanira mu mazi n'ipeti rya royal admiral ringana n'irya generale majoro wo mu ngabo zirwanira ku butaka ni mwarimu wa kaminuza akaba n'umushakashatsi mukuru mu kigo cyitwa foundation for defense of democracies cy'i washington dc umurwa mukuru wa leta zunze ubumwe za amerika yavuganye n'ijwi rya amerika
aya mahitamo ntasanzwe rwose na gato aka si akazi k'umutangizi twakagombye kuba twiteze umuntu ufite ubunararibonye budakemangwa mu micungire y'abantu n'ibintu
uretse ibyo abahanga mu bya gisirikare nanone banenga pete hexeth ko yaba afite ibitekerezo by'ivangura rishingiye ku moko n'igitsina ku bagore by'umwihariko avuga ko badakwiye na gato kujya ku ruhembe rw'imirwano mu ntambara
ndabivuga ntary'iminwa rwose ntitwakagombye kugira abagore mu mirwano kubagira mu mirwano ntibyigeze bitanga umusaruro ntibyigeze bituma twica abanzi kurushaho ahubwo bituma imirwano igorana cyane
nyamara rero igisirikare cya amerika kikozemo ubushakashatsi mu bihumbi bibiri na cumi na kane ibihumbi bibiri na cumi na gatanu gisanga imitwe yacyo igizwe n'abagabo bonyine gusa yihuta kandi igira ingufu cyane mu mirwano naho ivanzemo abagore n'abagabo yishakamo kandi ikabona ibisubizo by'ibibazo bahuye nabyo mu mirwano cyane kurusha muri byombi morale yo ntihinduka ni imwe minisitiri w'ingabo za amerika ucyuye igihe lloyd austin generali w'inyenyeri enye ni ukuvuga urwego rwa mbere rwo hejuru yavuye ku rugerero mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu nyuma yo kuba umuyobozi w'imirimo mu biro by'umugaba mukuru w'ingabo zose za amerika umugaba mukuru w'ingabo za amerika muri iraq umugaba mukuru wungirije w'ingabo zirwanira ku butaka n'umugaba mukuru w'urwego rw'ingabo za amerika rushinzwe uburasirazuba bwo hagati y'isi central command ntavuga rumwe na pete hexeth ku ruhare rw'abagore mu ngabo z'igihugu
abagore bafite akamaro kanini mu gisirikare cyacu turabakeneye turabizeye dushima uko mukora mwongera imbaraga zidasanzwe mu ngabo za mbere zifite ingufu n'ibikoresho kurusha abandi bose ku isi
hagati aho ibitangazamakuru byatahuye n'ikindi gishobora kuba ubusembwa kuri kandida minisitiri w'ingabo za leta zunze ubumwe za amerika pete hexeth yaba yarafashe ku ngufu umugore mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi wavuga ko baryamanye babyumvikanyeho ariko ngo yaba yaramuhaye n'inyoroshyo kugira ngo atazabishyira ku karubanda abakurikiranira hafi ibya politiki n'igisirikare basanga abasenateri bashobora kuzamubaza ibibazo bikomeye igihe azaba yabitabye kugira ngo bamwemeze cyangwa bamwangire kuba minisitiri w'ingabo z'igihugu gusa rero baramutse bamwemeje yaba abaye umwe mu bakomeye cyane mu butegetsi bw'igihugu usibye kuba umukuru w'igisirikare cya mbere gikomeye ku isi minisitiri w'ingabo za leta zunze ubumwe za amerika ari ku mwanya wa gatandatu ku bashobora kuba perezida wa repubulika igihe umukuru w'igihugu yaramuka agize impamvu zituma adashobora kuzuza inshingano ze burundu aza inyuma ya visi perezida wa repubulika perezida w'umutwe w'abadepite w'inteko ishinga amategeko yo ku rwego rw'igihugu perezida ku bw'indagizo wa sena yo ku rwego rw'igihugu ni ukuvuga senateri umaze igihe kirekire kurusha abandi bo mu ishyaka rifite ubwiganze muri sena minisitiri w'ububanyi n'amahanga na minisitiri w'imari ya leta nshuti rero mwarimu duteze amatwi aha niho duce tuba turabangiriye ibiganiro byacu vya kino gitondo ndabashimire ko mwaduteze abiri kuri mikoro mwari mwazindukanye na diane ninahazwe yakoze nadia taha twari kumwe muhinga bw'ivyuma tweme tubikebanuye tubipfuriza amahirwe masa